iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo leta y'u burundi isaba abadashoboye gukora akazi ko gucuruza isukari ku nyungu z'abanyagihugu kukavamo cyakora bamwe mu bacuruzi bavuga ko ikibazo gishobora kuba kiri ahandi isukari ivuye muri sosomo igana mu ntara ishyiseyo abandi bagomba kuyigera ntabatwara kubera ko wibye igitoki bamufata mugaho utwaye toni icumi atafatwa hari umudandaza ngaha hari adakorera mu ntara cyangwa mu ikomine cyangwa mu izone cyangwa ku mutumba ibyo byose biba abo bose bariko bakora
uyu ni umwe muri abo bacuruzi b'isukari mu burundi witabiriye inama na perezida evariste ndayishimiye mu mujyi wa gitega ubutaliyani bufite impungenge kuko busanga igisubizo cya gisirikare kuri kudeta yo muri nigeri cyaba ari icyo gusenya kandi ko gishobora gutiza umurindi ikibazo cy'abimukira bajya mu burayi bamwe mu babyeyi bo mu nkambi ya rusenda muri kongo barasaba hcr guha abana babo ibikoresho by'ishuri mbere y'uko batangira kwiga dore ko hasigaye iminsi mike ngo binjire mu mwaka w'amashuri izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ubutaliyani bufite impungenge ko igisubizo cya gisirikare kuri kudeta yo muri nigeri cyaba ari icyo gusenya kandi ko gishobora gutiza umurindi ikibazo cy'abimukira bajya mu burayi umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa afurika cdao wakomeje kugerageza imishyikirano n'abayoboye kudeta bafashe ubutegetsi mu kwezi gushize ariko waburiye ko witeguye kohereza ingabo muri nigeri gusubizaho ubuyobozi bugendera ku itegeko nshinga igihe uburyo bwa diporomasi butagira icyo bugeraho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubutaliyani antonio tajani yabwiye abanyamakuru ubwo yari ageze mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi mu mujyi wa Toledo muri Espanye ati igisubizo cya gisirikari cyaba ari icyo gusenya dukeneye gukora umunsi ku wundi kugira ngo dushake igisubizo cya diporomasi ikibazo cya nigeri ni kimwe mu biza imbere ku murongo w'ibyigwa muri iyo nama bizavugwaho na hasumi masudu minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri guverinoma yakuweho na omar ture perezida wa komisiyo ya sedeawo abajijwe niba uruhare rwa gisirikare rwateza ikibazo cy'abimukira tajani yasubije agira ati yego rwose kugira intambara muri nigeri bivuze ko abantu bazava muri icyo gihugu nk'uko muri sudani hari abantu bakomeza kuva mu gihugu minisitiri tajani yavuze ashyigikira ibyo algeria yasabye muri iki cyumweru bijyanye no gukemura iki kibazo harimo amezi atandatu y'inzibacyuho yerekeza ku buyobozi bwa gisivire abasirikare bahiritse ubutegetsi muri nigeri bambuye ubudahangarwa userukira ubufaransa muri icyo gihugu inkuru tubaza mugenzi wacu diane ninahazwe abatembagaje ubutegetsi bwa nigeri babicishije mu itangazo basohoye bategetse igipolisi kwirukana ambasador sylvain ite bongera bavuga ko atagikingiwe biciye muri diplomasi muri iryo tangazo abasirikare bakoze kudeta bavuze kandi ko impapuro za viza ziha uburenganzira bwo kuba muri niger umuryango wa sylvain ite n'izindi karata za kidiplomasiya zose niger yazisubije umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'ubufaransa n'ayandi makungu yabishuye avuga ko ataruhusha bafise bwo kwirukana uwo mutegetsi ku butaka bwa niger yongeye asigura kandi ko ubufaransa buriko bukurikiranirana hagufi umutekano wa ambasade yabwo muri niger abatembagaje ubutegetsi bwa niger basubiye gutangaza ko birukanye ambasador sylvain ite inyuma y'uko mu ndwi iheze bari bamuhaye amasaha mirongo ine n'umunani yo kuba yavuye muri ico gihugu ariko ntiyahava igihe yihoza ako kamo perezida w'ubufaransa emmanuel macron yamushigikiye avuga ko ubufaransa butemera abatembagaje ubutegetsi nk'indongozi za nigeri ubufaransa bufise abasirikare bagera ku gihumbi n'amajana atanu bari muri niger gufasha kurwanya imirwi y'iterabwoba itandukanye irimwo uw'abajihadiste ushamikiye kuri al qaida n'intagondwa ziyitirira idini rya kisilamu kuva ubutegetsi bwa mohamed bazumu butembagajwe igisirikare ca niger caciye gihagarika gukorana n'izo ngabo z'ubufaransa ziri muri ico gihugu umuryango wo guhana ibicuruzwa hagati y'ibihugu bya afurika yo hagati seyak wateye utwatsi ihirikwa ry'ubutegetsi muri gabon uhamagarira byihuse isubizwaho ry'inzego zigendera ku itegeko nshinga ibindi kuri iyi nkuru na diane ninahazwe mu itangazo iryo shirahamwe ryasohoye ryavuze ko ririko rikurikiranirana hagufi ibera muri gabon kandi ko abakuru b'ibihugu bigize crac bazokora inama yiga kuri politiki n'umutekano vya gabon nta tariki iyo nama izobera ko yatangajwe mu bandi bamaze gutera ivyatsi kudeta yakorewe ali bongo wa gabon harimwo leta zunze ubumwe za amerika zasavye ko perezida bongo arekurwa akidegemvya ubutegetsi bukaguma mu minwe y'abasivile amerika amerika ivuga ko idashigikiye na gato gushikira ubutegetsi bidaciye mu mategeko ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu mu itangazo bwasohoye bwabandanyije buvuga ko amerika inafise amakenga ku tunenge dushobora kuba twararanze amatora aheruka kuba muri gabon ubufaransa nabwo nyene bwiyamirije kudeta yakorewe ari bongo umuvugizi wa leta w'ico gihugu olivier veran yavuze ko ikindi ubufaransa bwipfuza ari amatora arimwo umuco ubwongereza na canada navyo nyene bihagaze ku murongo umwe n'ubufaransa abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa ali bongo inyuma y'uko umurwi utunganya amatora wa gabon wemeje ko yatsindiye manda ya gatatu abatembagaje ubutegetsi bagwije n'ubusa ivyavuye muri ayo matora bongera basenya inzego zose za leta ya ali bongo hagati aho abo batembagaje ubutegetsi bagenye general brice clotaire oligi ngwema mu kibanza ca perezida w'ifatakibanza wa gabon uyu mugeneral brice clotaire oligi ngwema ni muvyara wa ali bongo yahoze atwara abacungera umutekano w'umuhisi omar bongo yigeze kuba perezida wa gabon akaba ari na se wa ali bongo yarigeze no gutwara urwego rujejwe iperereza rya gabon muri afurika y'epfo abantu barenga mirongo irindwi bahitanywe n'umuriro wadutse mu nzu y'amagorofa atanu abamwo abantu i johannesburg ni amwe mu makuba akomeye abaye muri uwo mujyi aho ubukene imiriro mu ngo no kutagira aho umuntu aba hazwi ari ibintu bikunze kuharangwa bahumwa amaso n'umuriro n'imyotsi kuri uyu wa kane abo muri serivisi z'ubutabazi z'ibanze bateraniye aho inyubako yahiye hari imirambo itwikirije ibiringiti hafi y'umuhanda iyi nzu yari inzu ya komine aho amasaha cumi n'abiri umuriro umaze kuzima abayobozi baho batabashaga gusobanura bya nyabyo abahabaga baribo umwe mu bayobozi yavuze ko bimwe mu byumba bishobora kuba byakodeshwaga n'udutsiko tw'abanyarugomo perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko iperereza ririmo gukorwa ku cyateje iyo nkongi y'umuriro rizafasha gukumira amakuba nk'ayo yashoboraga kuzaba mu bihe biri imbere ubuyobozi bwa komine bwavuze ko abantu byibura mirongo irindwi na batatu bahasize ubuzima kandi ko abandi mirongo ine na batatu bakomeretse ku ikubitiro abayobozi i Johannesburg bumvikanishije ko iyo nyubako yabagamo abashyitsi meya w'umujyi kabelo rwamanda yabwiye abanyamakuru ko komini yayikodeshaga n'umuryango ufasha abatishoboye ngo yicumbikiremo abagore bavuye mu byabo ariko ko nyuma yaje gukoreshwa ibitandukanye n'ibyo cyakora ntiyatanga ibisobanuro birenzeho lebagang isaac maile umuyobozi wa departoma y'amacumbi mu ntara ya gauteng johannesburg irimo yavuze ko abahiye kugeza basize ubuzima bashobora kuba bakodeshwaga n'uduce tw'abanyarugomo badafite uburenganzira bwo guca amafaranga y'ubukode ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika duhere mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yakariye bamwe mu bacuruzi b'isukari abasaba gusezera kuri uwo murimo niba badashobora gukora mu nyungu z'abanyagihugu inkuru ya desire hatungimana ikibazo cy'isukari mu burundi gisigara akananira abahinga ku kwezi umunyagihugu ahabwa ibiro bibiri abafise umuryango munini bakamenyesha ko atanindwi heza ngo ihimare iyo ibonetse igugwa amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atatu ku kiro abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi baganiriye n'ijwi rya amerika bamenyesha ko ikibazo cy'isukari kimaze kubarengera kuko kenshi bagura kuri magendo ku bihumbi bitanu by'amafaranga y'amarundi canke arenga ku kiro hageze ko bayitanga hari ikibazo ahantu muri kati imwe bayitanze nyine ugasanga batekeye n'ibiro bidakwiye bibiri ahandi ugasanga bayitanze saa satu y'ijoro ivyo vyose kugira ngo ronke inforomasiyo aho bayitangana n'ikibazo kuri ikibazo cy'isukari kiri ikibazo gihambaye rwose hano mu ntara yacu ya Ngozi mu bisanzwe isukari ntituyironka neza nk'uko bikwiye n'ugize arayironka ayironka arinze kuja gutonda nayo icyerekeye ku isoko mu badandaza ntogena ngo bazeyo ni nusu ngo uyironke nico gituma ubu byinshi biradupfana nk'ufise imanza yarakeneye gukoresha agasukari ku rusera ntidushobora kuronka ivyo bibazo birangwa mu rudandazwa rw'isukari nivyo vyatumye umukuru w'igihugu c'uburundi evariste ndayishimiye akoranya kuri uno wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike abadandaza barangurira isukari mu ishyirahamwe sosumo na ba boromatari barongoye intara zose z'uburundi perezida ndayishimiye yakariye abo badandaza anasaba abatashoboye kubahiriza ibyo biyemeje gutanga imihoho bataribonerako jemwe ingere mujyamo mugasinzira uzi kuri mu isukari umwenegihugu ariko arabira uriko urabyumva no kwiradiyo hose ariko aravuga bariko barayandikira mu mesaje ukumva ko usinziriye bivemwo bivemwo atabyo ushoboye vamwo vamwo kwereka imizigitira ku bintu mudashoboye umwe wese nizigitirire ku kintu imana yamuhaye kuko aha nta n'umwe adafise impano aho musanga muri mu bintu bitari rwanyu nico gituma muri kubikora nabi muri mu bintu bitari rwanyu mbega ni hehe nokura amahera ugiye mu isukari uzoca ugira ucijana hariya ucuronka ibihera ivyo bihera uzopfa ubisiga kw'isi umwe muri abadandaza barangurira mu ishyirahamwe sosumo yamenyesheje umukuru w'igihugu ko abajejwe intwaro bamwe bamwe aribo batuma urwo rudandazwa rutagenda neza kubera inyungu zabo bwite Eh, mwadukariye rwose hano isukari ivuye muri sosumo igana mu ntara ishitseyo abandi bagomba kuyigira n'abatwara kubera ko wibye igitoki bamufata mugaho uwutwaye toni icumi adafatwa Noneho hari umudandaza ngaha hari adakorera mu ntara cyangwa mu ikomine cyangwa mu izone cyangwa ku mutumba ibyo byose biba abo bose bari kubakurikiye nimba koko bahagarariye abenegihugu muraraba rero ko muri izi nzego nazo atabakingira ikibaba abo badandaza intara ya ngozi ni imwe mu zifise ibibazo byinshi bijanye n'urudandazwa rw'isukari muri iyo ntara itoni cumi na zitanu ziheruka gutangwa zahawe abadandaza batatu bakorera mu gisagara ca ngozi ivyo abandi badandaza bafata nk'ikimenyane umukuru w'igihugu yasabye buramatari wa ngozi emmanuel ntaco sanze ngo amusigurire ico bivako ikibazo kitamworoheye isukari mu bisanzwe bayitoye barayitwaye barayitekera mu masashi kubera igisagara ca ngozi ari kinini igisagara ca ngozi nico ki- kirimwo le consomateur niyo t- ba- bamaze gutekera bace bayitanga muri karitiye ni ijambo rero rimwe uvuze uti izo toni na- cumi na zitanu zatwawe n'igisagara ca ngozi gusa nanivyo biragoye kuvuga twahaye igisagara ca ngozi gusa inyuma y'izo nyishu za buramatari wa ngozi umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ababuramatari bameze nk'uwa ngozi ataco bamaze jenoca ntanga imihoho ndananiwe babura amatari muri ngaha amwumvise mwumvise ivyo arivyo babura amatari yari umuvyeyi gito ubu iwawe muhira iyo rasiyo yabaye ntoyi mukagura utunyama dukeyi uca uvuga uti harya imfura gusa abari muri iyo nama bamenyesheje umukuru w'igihugu ko ubukene bw'isukari muri iryo shirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kane buva kandi ko iryo shirahamwe ridahingura ibikaju uko bikwiye umukuru w'igihugu yamenyesheje umuyobozi mukuru wa sosimo ko igihe hazosigara n'igikaju kimwe kidahinguye ibituma umwimbu ugabanuka bigatera ibibazo abanyagihugu azosanga yatanze imihoho yasabye kandi baburamatari gushika bakoresha inama uwo wese ari mu rudandazwa rw'isukari ivyo bazoshikiriza baca babimurungikira atana kimwe bakuyemwo yasozereye inama yizera ko isukari uko izoboneka kose itegerezwa gusabikanywa n'abanyagihugu ata mwana n'ikinono mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu iryo shirahamwe rimwe rudende rihingura isukari mu burundi ryahinguye amatoni ibihumbi mirongo itatu na bitandatu n'ibiro amajana icenda iyo sukari ntihagije kuko uno mwaka isukari iva hanze y'uburundi kugira isahirize iyihingurwa mu burundi ingana n'amatoni ibihumbi cumi na bitanu nk'uko bishikirizwa na aloise ndayikengurukiye uwo muyobozi mukuru wa sosumo amenyesha ko iyo sukari iva mu bihugu nka zambiya marawi na uganda intumbero ya sosumo ngo ni uko wohingura buri mwaka amatoni ibihumbi mirongo itandatu kugira abanyagihugu baronka isukari ku rwego rwifuza desire hatungimana kigali ijwi rya turacyari mu amerika burundi leta y'u burundi isaba abayobozi kwita ku gikorwa cy'ibarura ry'abanyagihugu rusansoma bakagishyira ku mutima kuri uyu wa kane niho cyatangijwe ku mugaragaro n'amatsinda abishinzwe eroje birikaneza abafitiye iyi nkuru abagize imirwi itandukanye ijejwe gutunganya rusansuma bari bahuriye ku murwa mukuru wa politiki gitega n'abo mu bushikiranganji butandukanye ibisata by'abigenga na onu hamwe n'abajejwe intwaro kuva ku nzego z'ibanze kugera hejuru bariko barabira hamwe igitabo ngenderwa ko bazokwisunga kugira bagihinyanyure umushikiranganji wa mbere gervain dirakobuca niwe yari yagiye kugurura ivyo bikorwa yagabishije abari mu nzego z'igihugu berekewe n'ico gikorwa ko bakwiye kwiyubara cane rwose bahagikorana ubwira n'ishaka kandi bakirinda ugusamara kuko ibizova muri iyo rusansuma bizokoreshwa mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu y'abashinga amateka n'abakenguza amateka gervain dirakobuca kuri rusansuma izokora mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ibiharuro bizovamo ko arivyo bazokoresha sinibaza ko bikwiye kuja dutanga imihoho gusa bibaza ko hari ikindi kintu baca batuvurira ko muri icyo gihe tuba twahemukiye igihugu tuzoba tuvuze tuti amatora ntabere bana ba mama bundi waje ngaha amazi yashuha yakanya byagenda gute umutekano wahaba utahaba rusansuma uciriza kugeza kuyikora uzoba reja reja muri iyi rusansuma ni igikorwa kikuri kigeretse ku byo twari dusanzwe tugiye mukabonagira imwe kandi ababwira umushikiranganji wa mbere izokuza benshi no kugira ngo nitera ko natwe ariko muca mukuru rero ko mvuga kandi ngo ijambo ry'inuze ngo guhanga kugira mu nyuga dusanga byagorana samuel nwetani yakora mu gisata ca onu kijejwe igwirirana ry'abantu finwap akaba n'umuhanuzi mukuru mu biro bikuru bijejwe rusansuma mu gihugu avuga ko ataterambere rishoboka mu gihe ibiharuro vy'abantu n'uko habayeho bitazwi Il ne peut y avoir une bonne planification du développement, de programmes pertinents et de plo- de plaidoyer nta efficace.
migambi mizima y'iterambere no gufasha abanyagihugu bishoboka hatabaye kumenya ibitigiri n'urugero babayeho kugeza ku gatumba ka nyuma kari kure kandi atana kimwe gisuzuguwe
nikora ndayishimiye umuyobozi mukuru wa isitebu ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro avuga ko iyo rusansuma ifise akabirya kuko ari inshuro ya mbere izoba itunganijwe yihweza igatororokanya ivyerekeye uburimyi n'ubworozi hamwe n'igurirana ry'abantu rusansuma izotuma turonka ibiharuro bigezweho n'ibindi biharuro bifasha mu kugira ngo abafata ingingo cyangwa abategura imigambi y'iterambere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakoresha rusansuma nayo izanye akabirya ni uko ikiyishyiramwo ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi ikindi ni uko tuzokoresha ubuhinga bwa none kugira ngo twerekane aho uburaro bw'abanyagihugu butumbereye inyubako zose zubatswe zifasha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'uburundi aba ari ah, amashuri amabarabara amavuriro n'ibindi n'ibindi yaba amahoteli iyi rusansuma imaze gusiba gukorwa inshuro zibiri zose nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere gervain dirakobuca yavuze ko muciriza mu kwezi kwa munani ibwirizwa gukorwa vyanka bikunze ibitigiri vya nyuma vyatanzwe na onu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe vyerekana ko abarundi bari hagati mu gihugu bagera ku miliyoni cumi na zibiri ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu na kimwe n'amajana atandatu na mirongo itanu na batandatu ivyo bitigiri kandi vyerekana ko ibice cumi na bitatu n'uduce umunani kw'ijana muri bo baba mu bisagara rusansuma yaheruka mu burundi yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nk'uko vyemezwa n'ikigo istebu eroje buri kaneza ijwi rya amerika
urande barara igira hirya ariko mada hererwa akwiriye ahantu hose winyegera ariko Hmm? abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
Mie kwetu ni bugo.
reka da Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigendere kombo taxi yaje kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo taxi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha Kombo Taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
tujye noneho muri kongo mu gihe hasigaye iminsi mike kugira ngo umwaka w'amashuri utangire muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu babyeyi bo mu nkambi ya rusenda basaba hcr guha abana babo ibikoresho by'ishuri mbere y'uko batangira kwiga ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo uri uvira mu gihe hasigaye iminsi igera kuri ine kugira ngo umwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ibihumbi na mirongo ibiri na kane utangire muri amwe mu masoko ndetse no mu maduka yo mu rusenda ubona ababyeyi batitabira kugura ibikoresho by'ishuri by'abana anne marie nduwayezu ni umucuruzi w'ibikoresho by'ishuri aba muri village ya cumi yo mu nkambi ya rusenda ariko baraza cyane kuko amahera atayo bahora bayaronka bapokeye none ubu ntayo kandi ikaye zirazimbye bazirangura zizimbye bakaca babura amahera yo kuzigura n'umubyeyi yaje kuyigura yayigura yidoga ko izimbye nawe akeneye amakaye y'abana benshi iyo uganire na bamwe mu babyeyi bagaragaza yuko nta bushobozi bafite bwo kugura ibikoresho by'ishuri kuko kubona amafaranga yo guhahira abana ari ingorabahizi kuri bo nzobona ipasavera na misigaro jean ni ababyeyi bo mu nkambi ya rusenda bafite abana bajya ku ishuri basanga ishyirahamwe rya seri ryari rikwiriye guha abana babo ibikoresho by'ishuri mbere y'uko umwaka w'amashuri utangira ku wa mbere tariki ya kane y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu dusaba yuko amakaye na niforome z'abana byotangurana n'umwaka wo gutangura ku ku mashuri kugira ngo ntibabiduhe nyuma abana bamaze kwirukanwa ku mashuri kubwo kubura ibikoresho ibyo mwigisha icya mbere na mbere ntusaba ni uko borungika ibikoresho eh, by'abanyeshuri hakiri kare kugira abana baronke amakaye n'amakaramu n'imyambaro yerekana ko ari abanyeshuri ubundi bw'abakongomani bo kuko bafise amafaranga baba bamaze kubibagurira abavyeyi bagaca batonda bafise iyo myambaro y'ishuri kubera uku gutinda guhabwa ibikoresho by'ishuri kugaragara muri iyi nkambi abarezi bavuga yuko bigira ingaruka ku ireme ry'uburezi kuko bibagora kwigisha abana batagira ibikoresho by'ishuri bigira imana musa ashinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya rusenda yemeza yuko hari igihe amashyirahamwe ashinzwe uburezi muri aseri atanga ibikoresho by'ishuri ku bana b'impunzi umwaka w'amashuri ugeze hagati aseri irakunda gufasha cyane mu gutanga ibikoresho by'ishuri ntawo bideha ariko ikibazo cyama kibonekeza ni uko eh, bama babitanga igihe gisa n'icyarengeranye Eh, ishuri ritanguye mu kw'icyenda eh, ukaza kwibuka gutanga ibikoresho by'ishuri mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu hari n'igihe bagera mu kwa kane bariko barabitanga nubwo biri uko hari bamwe mu bana b'abanyeshuri bajya gukingirwa abandi nabo mu biruhuko bagakora ubucuruzi kugira ngo babone amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri kuri utwo dutore n'udutomate naragenda kubadirisha bakampa amadudu mwayo madudu ndose nkaca nza nkahuza nkadandaza ubwo bufu ndose inyungu narayiguzemo udukaye ndagura utuniforome emwe narashoboye kwitagirira inyene ingene nzotangura ishure twagerageje kuvugisha haseri kuri iki kibazo cy'abanyeshuri batarahabwa ibikoresho by'ishuri kandi umwaka w'amashuri w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu ibihumbi na mirongo ibiri na kane uzatangira ku wa mbere ntibyadukundira gusa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda iranzi olivier avuga yuko icyo kibazo bakigejeje ku mashyirahamwe ashinzwe uburezi muri aseri ikibazo cy'indero cy'abana kibandanse ariko kuno munsi tuvugana eh, nuko hasi imaze kwikoresha inama ikemeza ko umwaka w'ishuri ku bana b'amashuri y'intango ugiye gutangura mugabo gushika ubu nta buryo buri ku meza kugira ngo ushobore gufasha eh, abanyeshuri mu gihe action aid ijejwe ikibazo cy'indero mu nkambi yo yemera ko eh, ishobora gukora icyo gikorwa mugabo kwikora naco atamahera hasi yarayiha nico gituma yama yaguye mu ngorane yo kuzana ibikoresho hagati y'umwaka uretse kuba aba banyeshuri bafite ibibazo by'ibikoresho by'ishuri abiga mu mashuri yisumbuye nabo bavuga yuko bafite ikibazo cy'uko bishyurira amafaranga y'ishuri mwamenya yuko hashize imyaka irenga ibiri abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye yo mu nkambi ya rusenda biyishyurira amafaranga y'ishuri bitewe n'uko haseri yababwiye yuko ifite amikoro make vedase gabo ijwi rya amerika uvira
turacyari muri kongo ariko buri tariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa munani afurika yose yizihiza umunsi w'ubuvuzi gakondo mu mujyi wa goma muri kongo ku gica munsi cy'ejo kwa kane habereye umuhango n'inama hagati y'abaganga ba gakondo n'abanyamakuru ariya sanka darius umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igoma afite inkuru irambuye usibye ibibazo intara ya kivu ya ruguru ikomeza guhura nabyo muri ibi bihe by'umutekano muke hirya no hino abavuzi gakondo nabo ntabwo bashatse guceceka bitewe n'uko nabo bagenda bafasha mu buryo bwabo abarwayi n'abandi basirikare bakomereka ku rugamba mu kiganiro n'abanyamakuru dr isaac rwamaniza uhagarariye abavuzi gakondo mu karere k'ibiyaga bigari yasobanuye akamaro n'agaciro byo kwizihiza uyu munsi uyu munsi w'abavuzi gakondo b'afurika kuri le 31 out ya buri mwaka tujya dufita jorune agaciro gafite ni ukumenya gakondo ya buri wese nk'abanyafurika kwimenya kwiyubaha no kujya twibuka umuco gakondo wacyo ubwumvikane burahari kuko twese utuyoboye ni oms na minisiteri de la sante mukeshimana alliance na sebi olivier bakomoka i masisi bamaranye imyaka mirongo ine bari kumwe ari umugore n'umugabo muri uyu muhango batubwira ko mu bana umunani babyaranye umwe yari arwaye iseru naho undi arwaye ishishikara bakiri bato bongeye ko iyo hatabaho uburyo bwo kuvura ubu ntabwo bari kuba bakiri bazima hariho umurwayi wavurwa n'ibyatsi ku bitirukanye n'uburwayi buri mu nda ye, budakwiye kuba bwavurwa ni- n'imiti y'ikizungu hari indwara zivurwa n'ibyatsi iyo ibizungu zitashobora ivuriro ry'ibyatsi hari indwara yitwa karuho ivurwa n'ibyatsi hari indwara yitwa indandamyi hari igihe kwa muganga b'ibizungu batayishobora ikavurwa n'ibyatsi hari indwara y'umwijima cyangwa se igifu ni nyinshi cyane nyiramugeyo safina afite imyaka mirongo itandatu n'umunani nawe arashigikira buri- ubu buvuzi buri gihe ahubwo kuri we abanyafurika bose n'abanyekongo bagombaga nabo gushyigikira ubuvuzi gakondo kuko nibwo abantu bose bo mu cyaro bamenyereye ariko mu byo yavuze ntabwo yirengagije ubuvuzi bw'ikizungu cyangwa se ubugezweho hari n'ikindi kintu gikomeye kireba ubukene ari icyatumye agereranya ubuvuzi bwombi tunyu ndo twawuryaga twajyaga igikukuri ariko nta ndwara twagiraga ngo iziriho buno kera ndo twagwaragurika ko tutaryaga ibirimo amasukari byakavukira ibyatsi ibyo twakoreshaga ntabwo twakoreshaga ibinini bitewe nuko nta binini byahabaga cyane nabujije ubunarimo wo kuvuga ngo ndajya gushaka ibinini gute ahubwo ke mvuguta ibyatsi nibyo birakiza umwana wanjye sebi olivier twavuze aho hejuru yongeye avuga ko atarwanya ubuvuzi bugezweho ariko ko asaba abanyafurika kutibagirwa gakondo yabo nabagira inama kuyoboka aba banyabyatsi kuko cyane bari kudufasha muri iyi minsi kuko abaganga b'ibizungu hari indwara badashoboye zigavurwa n'ibyatsi kuko abaganga bo kuzivura ni benshi cyane barahari bwa korona abenshi bagiye bakoresha ibyatsi byitwa nk'indusi ya mayideni bagakoresha indimu ikarishye iyo bita sikiro n'ibindi byatsi bifite imbaraga byarayivuraga cyane bitewe yazaga ifite umuriro uyu ni umwaka wa makumyabiri umunsi wo kuvura gakondo wizihizwa muri afurika muri kongo no ku by'umwihariko mu ntara ya kivu ya ruguru mu zindi nkuru dukesha abaganga niba bamwe mu banyekongo bakomeza gushyigikira iki gikorwa ni mu buryo bwo kugenda bigisha abana babo imico yabo no kwerekana ku isi yose ko ubuvuzi gakondo butaje kurwanya ubuvuzi bugezweho gusa basobanura ko bagomba gukorana nabwo kuko ari ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima oms ubahagarariye ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
mbibutse inshuti z'ijwi rya amerika kohiye ari radiyo yanyu ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika kuri interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwadusanga no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu nshuti banywanye ibiganiro radiyo yanyu ijwi rya amerika bateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira bakozi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho byari bihagarariwe na frederic nkundikije geoffrey mutagoma niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose